five lèmi mú ten. I said it abi I said it. Bring your hand. Chai! He pay you. Ojuyo no dey pay. Ojuyo <laughs> na second one. He pay you. Yeah. no dey pay. This man. Let's continue. Let's continue. Let's continue. You think say they wise? Oh yeah. Hmm. Bring your hand. No, I beg. Bring your hand. I beg. I beg. Okay. Yeah. Move five. Five. Uh, okay. Yeah! Yeah! Yeah! Ah! <laughs> Yeah! Ah! <laughs> yeah.